cyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi mwiriwe neza duhere ku ngingo z'ingenzi z'amakuru twabateguriye kuri iyi saha abarundi b'impunzi muri tanzania ntibumva kimwe urukingo rwa kovide icya mbere cyo twe turashima bazakiye neza kuko zagiye hageze icyo kibazo cyo kuvuga ngo gutera iryo shinge za korona tugombye icyo kibazo twebwe iryo shinge ntazo dukeneye mu rwanda urukiko rwisumbuye rwa huye rwasubitse urubanza rwa beatrice munyenyezi uregwa ibyaha bya jenoside naho muri kameruni imirwano y'amoko yahitanye abantu makumyabiri na babiri amakuru arambuye ruri mu kanya gato cyane ikaze muri kumwe na thomas kamirindi amakuru yo hirya no hino ku isi rero tuyahere muri kameruni ubwicanyi hagati y'amoko y'aborozi n'abahinzi bwahitanye abantu makumyabiri na babiri bukomeretsa n'abandi barenga mirongo itatu muri iki cyumweru mu ntara ya far mu majyaruguru y'igihugu eugeni mukankusi aratubwira uko byagenze umuyobozi muri guverinoma y'akarere uyu munsi kuwa kane yatangaje ko abaturage baho bahungiye muri cadi uyu mutegetsi utashatse ko amazina ye atangazwa yavuze ko hari ubushyamirane bukomeye hagati y'imiryango abantu ibihumbi bahunze urugomo hagati y'abo mu bwoko bwa arabe towa n'abo mu bwoko magusumu na masa b'abahinzi bambutse umupaka binjira muri cadi nk'uko meya w'umurwa mukuru wa cadi njamena ari harune yabibwiye ibiro ntaramakuru by'abongereza reuters umuyobozi wa gakondo mu majyaruguru ya kameruni nawe utashatse ko amazina ye ashyirwa ahagaragara yabwiye reuters ko urugomo rwatangiriye ku kibazo cy'amazi arabicowa bashakaga kujyana inka zabo ku mugezi abamugusugumu n'abamasa barababuza ishami rya oni rishinzwe impunzi ririmo kwita kuri ibyo bibazo ryavuze muri raporo yo mu kwezi kwa cumi na kumwe ko imvura yagabanutse mu karere yatumye imigezi ikama hamwe n'ibinamba imiryango yifashishaga bituma haba gushyamirana urugomo nk'urwo rwabaye mu kwezi kwa munani hagati y'aborozi b'abacowa n'abarobyi baba mugusugumu bwaguyemo ababarirwa muri mirongo kandi abandi ibihumbi bahungiye muri cadi perezida wa cadi mahamat idris debi yanditse kuri twita ejo kuwa gatatu ko abanyakameruni barenga ibihumbi mirongo itatu bahungiye muri cadi ariko ntiyasobanuye niba bose barahunze urugomo ruheruka yahamagariye umuryango mpuzamahanga kwihutira gutanga inkunga yo gufasha cadi gukemura ibibazo by'izo mpunzi muri repubulika ya demokarasi ya kongo abantu bataramenyekana barashe ku modoka yari hsr ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi bakomeretsa abakozi baryo batatu mu burasirazuba bw'igihugu eugeni mukankusi arakomeza no kuri iyi nkuru umuvugizi wa hcr johannes van gemund yavuze ko abagabo bari bafite imbunda bagabye igitero ku modoka y'ishami rya onu i rubero mu ntara kivu ya ruguru yakomeje avuga ko umusirikare bari bari kumwe watanzwe n'ingabo z'amahoro za onu nyuma yabaherekeje akabageza ahari umutekano uwo muvugizi wa hcr yagize ati abakora iby'ubutabazi mu bijyanye n'abateshejwe ibyabo ntibagombye kwibasirwa uburasirazuba bwa kongo bucumbikiye imitwe ifite intwaro irwanira ubutaka n'umutungo kamere kandi igisirikare cya kongo kidafite amafaranga akenewe nticyagiye cyoroherwa no kuburizamo ibitero bitandukanye bigatuma abasivili bahora baterwa muri iyi myaka ishize irubero habaye ibitero hagati y'abarwanyi ahanini bo mu bwoko bw'abahutu n'abanandi
radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda mudukurikire kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri turi no kuri youtube na facebook voa radiyo yacu amakuru y'ibiyaga bigari urukiko rwisumbuye rwa huye rwasubitse urubanza rwa beatrice munyenyezi uregwa ibyaha bya jenoside munyenyezi aherutse koherezwa mu rwanda n'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika kuburana aho akekwa ko yakoreye ibyaha ni ku nshuro ya mbere rero urubanza rwagombye kuba rwatangiye mu mizi yarwo ni inkuru tugezweho na erike bagira ubusa nta kimenyetso na kimwe cyari ku rukiko cyemeza ko urubanza rwa madamu beatrice muyenyezi rwari buburanishwe ijwi rya amerika igera ku rukiko rwisumbuye rwa huye mu majyepfo y'u rwanda yahise imenya amakuru ko urubanza rwasubitswe mu kiganiro kigufi n'ubwanditsi bw'urukiko bwabwiye ijwi rya amerika ko abagize inteko y'abacamanza bagombye kuruburanisha bagiye mu mahugurwa bwasobanuye ko isubika ry'uru rubanza rizarugiraho ingaruka ubwarwo no ku zindi manza zari ziteganijwe urubanza rwa madamu munyenyezi rwagombye kuba rwaraburanishijwe ariko kubera ibibazo by'uburwayi bwamuviyemo no kumubaga ntirwaburanishirijwe ku gihe munyenyezi yahinduye kandi babyumvikanyeho abanyamategeko bamwunganiraga ku rwego rwa mbere ari bo metre gatera gashabana na mugenzi we metre buhuru pr celestin ubu yunganirwa na metre bruce bikotwa mu kiganiro n'ubwanditsi bw'urukiko rwisumbuye rwa huye bwemeje ko abacamanza batarumvikana ku itariki itaha y'urubanza buravuga ko bwamenyeshejwe ko metre bikotwa azaba afite urundi rubanza ku buryo bishobora kuzagira ingaruka ku rwa munyenyezi munyenyezi kuri ubu afungiwe muri gereza ya mageragere iri i kigali mu murwa mukuru hariho gushidikanya ku buryo ashobora kuzajya yitabira iburanisha kubera uburyo afunzwemo ashobora kutazemera gucumbikirwa muri gereza ya nyamagabe iri mu majyepfo y'u rwanda hafi y'urukiko azaburanishirizwamo munyenyezi w'imyaka mirongo itanu n'umwe y'amavuko ni umukazana wa paulina nyiramasuhuko wari minisitiri w'umuryango kuri guverinoma y'abatabazi ubu yakatiwe gufungwa imyaka mirongo ine n'irindwi n'urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u rwanda yarusha muri tanzania nyuma yo kumuhamya ibyaha bya jenoside umugabo wa munyenyezi arsene shalom ntaho bari nawe rwamukatiye gufungwa imyaka makumyabiri n'itanu mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri na rimwe nibwo igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika cyamwohereje kuburanira mu rwanda mbere yo kuzanwa mu rwanda yamaze imyaka icumi afungiwe muri amerika nyuma yo kumukekaho ibyaha byo kubeshya abashinjwa binjira n'abasohoka ku mwirondoro we mu rwanda aregwa ibyaha akekwaho ko yakoreye i huye mu cyahoze ari perefegitura ya butare mu majyepfo y'u rwanda ariko we arabihakana byose akavuga ko yari mu buzima butashoboraga gutuma akora ibyaha abamwunganiraga ku rwego rwa mbere bavuga ko habayeho kumucurira ibyaha niba nta gihindutse urubanza ruzasohokorwa mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri eh bagira ubusa ijwi rya amerika ibutare mu majyepfo y'u rwanda leta ya tanzania ifatanyije n'amashyirahamwe ajejwe amagara y'abantu mu nkambi z'impunzi za nduta na nyarugusu irimo iratanga inkingo za covid cumi n'icyenda umunyamakuru w'ijwi rya amerika muri tanzania james jovin aratubwira aho bigeze uwo mugambi watanguriye mu nkambi ya nyarugusu mu kwezi guheze kwa cumi na rimwe aho impunzi ku bushake bwazo zirimo kuronswa urucanco rwitwa sinopharm rukorerwa mu bushinwa inyuma y'aho za johnson johnson zigera imiliyoni zavuye muri leta zunze ubumwe za amerika zahereye mu baturage b'icyo gihugu gusa muganga mukuru agejuye amagara y'abantu muri komine kibondo ariyo icumbikiye impunzi zo mu nkambi ya nduta dr henry kinyuka mu kiganiro yahaye ijwi rya amerika yavuze ko uwo mugambi urimo kubandanya no mu nkambi ya nduta aho batanguye gucandaga muri iyi ndwi gusa incanco zijyanwa muri izo nkambi ni zikeyi cyane ugereranije n'impunzi zituyemwo yavuze ko bamaze gutwara inshansho zirenga gato ijana za sinofamu mu ntumbero yo gucandaga abakozi b'amashyirahamwe n'abarongozi b'amazone nyuma y'aho uwo mugambi uzoherukira ku bandi bose bazoba babyishakiye gusa hazobanza gutangwa inyigisho ku bijyanye n'inshansho z'uwo mugera ku mpunzi zose kubera benshi mu mpunzi basa nk'abatizera izo nshansho nduta tulipeleka dozi kama mia moja na uchanjaji kule unaendelea mu nkambi ya nduta tumaze gutwara inshanco zirenga gato ijana urucanco rurimo kubandanya rucandaga abantu bose babikeneye ku bw'ibyo inyigisho zirakenewe cyane umuntu bisaba yuko abanza kumenya hama akabona kwemera akibure kwanga ubwa mbere nta nyigisho twatanze ku mpunzi niyo mpamvu benshi bagize amakenga mafunzo hapa wilayani kibondo dr kinyuka yavuze ko mu gihugu cya tanzania ta ruganda rukora inshanco ruratanguzwa gushika n'ubu gusa leta yifashisha inshanco zitangwa n'ibindi bihugu naho inshanco za covid cumi n'icyenda zinjira mu gihugu ari zikeyi cyane ugereranije n'abantu barenga gato miliyoni mirongo itanu babarizwa mu gihugu cya tanzania tanzania hatuna kiwanda cha kutengeneza chanjo mpaka sasa tanzania nta ruganda dufise rwo gukora urucanco gushika n'ubu kubw'ivyo inshanco nyinshi tuzironka nk'imfashanyo ziva mu bindi bihugu bifasha ayandi makungu adafise ubushobozi bwo kwikorera izo nshanco ndazi ko igihugu kirimo gutunganya ibikenewe bikenewe kugira izo ncanco zikoregwe ahanyene mu gihugu ariko bwa mbere twaronkejwe incanco za johnson johnson zikoregwa muri leta zunze ubumwe za amerika ubwa kabiri twaronse izitwa sinopharm zikorerwa mu bushinwa kandi warabonye mu ndwi zibiri ziheze umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu yarakiriye urundi rucanco rwitwa pfizer ubwo rero bivana n'abadufasha ico baduha nico twakira wale ambao wanatusaidia wana dozi kiasi gani?
kuva uwo mugambi utanguye abarenga gato ibihumbi bitatu baramaze gucandagwa mu nkambi ya nyarugusu ituyemwo impunzi z'abarundi n'abanyekongo ariyo igejwe amagara y'abantu gusa biraboneka neza yuko abamaze gucandagwa ari bakeyi cane ugereranije n'abantu barenga gato ibihumbi ijana na mirongo ibiri batuye muri iyo nkambi abarundi n'abanyekongo bose hamwe zimwe mu mpunzi zahungiyeyo zakiriye neza uwo mugambi icya mbere cyo twe turashima bazakiye neza kuko zaje hageze ko ikiza kigiye gutera kenshi gihitana benshi kandi kigahahamura benshi ni ukuri turashima ahubwo twasaba amashirahamwe asanzwe afasha impunzi ko yohagararira ikibazo kijyanye n'ubuzima bw'abantu n'amagara y'abantu n'iki kiza cya korona bakaduha ibikoresho byodufasha mu gihe turi ngaha mu buhungiro ibitigiri by'abamaze gucandagwa mu nkambi ya nduta vyo ntibiraboneka ni mu gihe benshi basa nk'abatavyiyumvamo kuronswa izo ncanco biraboneka neza yuko atanyigisho zihagije ku bijanye n'izo ncanco baronkejwe bigatuma benshi bagira amakenga ni mu gihe n'ibitigiri vy'abandura uwo mugera cibure abapfa birashigwa habona jewe nanje ca niha ikibazo none korona kuva yakaziye muri uyu mwanya niho bashikiriye kuza kuyidukinga ivyo bishinge navyo boba badutera vyoba bikingiki nivyo bivura korona ico kibazo je ndacibaza Ico kibazo cyo kuvuga ngo gutera izo singe za korona tugombye ico kibazo twebwe izo shinge ntazo dukeneye turaziyamirize ntazo dukeneye leta ya tanzania yatanguye gutanga urucanco rwa covid cumi n'icyenda ku banyagihugu bayo mu kwezi kw'indwi uyu mwaka turimwo aho perezida samia suluhu hasani yabaye uwa mbere nyuma y'aho leta zunze ubumwe za amerika zatanga incanco za johnson johnson zirenga gato imiliyoni kuva mu nkambi ya nduta iri mu gihugu ca tanzania james chovini ku bw'ijwi ry'amerika perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden arimo arakoresha ku buhanga bwa videwo inama mpuzamahanga kuri demokarasi irimo abayobozi b'ibihugu barenga ijana ikigo cy'ubushakashatsi kuri demokarasi cya hano i washington cyitwa freedom house kivuga ko mirongo irindwi na birindwi muri byo bifite demokarasi isesuye mirongo itatu na kimwe bifite icagase naho bitatu gusa nta bwisanzure na buke bubirangwamo ibyo ni iraq angola na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inkuru y'ijwi ry'Amerika kuri iyi nama murayigezwaho na Temistocle Mutijima.
Iyi nama ni kimwe mu bigize umuhigo wa bwana Biden ubwo yiyamamazaga aho yasezeranyije kuzatsimbakaza demokarasi hirya no hino ku isi muri ibi bihe guverinoma ziyobowe mu buryo bw'igitugu zigenda ziyongera. Zimwe mu ntego nyamukuru z'iyi nama harimo gutsimbakaza amahame ya demokarasi, gukumira imitegekere y'igitugu, gushakira umuti ibibazo bya ruswa no kwimakaza amahame y'uburenganzira bwa muntu. ubutegetsi bwa Biden buteganya ko abategetsi bazitabira iyi nama bazashishikarizwa gutangaza ibikorwa n'ingamba bifatika bigamije amavugurura mu bihugu byabo mu rwego rwo guhuza imitegekere yabo n'izo ntego madame Jane Saki niwe ushinzwe itangazamakuru mu biro by'umukuru w'igihugu uyu ni umwanya mwiza ku bayobozi ngo baganire ku nzitizi ariko n'amahirwe agaragara mu bihugu bigendera kuri demokarasi ku buryo demokarasi yabyarira umusaruro abaturage babo hagendewe ku nkingi zimwe zirimo gutsimbakaza demokarasi kurwanya igitugu kurwanya ruswa no guteza imbere iyubahirizwa ry'amahame y'uburenganzira bwa muntu ntabwo bigaragara neza uburyo iby'abazitabiriye inama baziyemeza bizashyirwa mu bikorwa mu gihe itazaba ari imyanzuro teka leta zizaba zigikeneye umusanzu n'inkunga by'abazigize kugira ngo bye kuba amasigara cyicaro madame Stacy Godard umwarimu wigisha ibijyanye n'ubuhanga mu bya politiki mu ishuri rikuru rya Wellesley ryo muri leta ya Massachusetts ati witegereje kuri gahunda y'inama urabona ko biri mu ntekerezo gusa madame Stacy Godard yabwiye ijwi rya Amerika ko yifuza kubona haganirwa ku bintu bifatika nko gukorera hamwe mu matsinda ku kibazo cy'umutekano w'amatora icyakora ku bwa mugenzi we Steven Feldstein umushakashatsi mu kigo Carnegie Endowment for International Peace wasanga iyi nama igaragaza itandukaniro rinini cyane n'ubutegetsi bwabanje ibyo avuga ko ari ingenzi cyane ibyo akabihurizaho na bwana christopher walker umuyobozi wungirije ushinzwe inyigo n'ubusesenguzi mu kigo national endowment for democracy ubukangurambaga no gushishikariza abantu ndetse no kwibanda ku gukorera hamwe kuri izi ngingo z'ingenzi zerekeranye na demokarasi bimaze kugaragara nk'intambwe y'umwihariko cyane ubu butegetsi bwateye abategetsi bo mu bihugu bisaga ijana nibo batumiwe muri iyi nama birimo ibigendera ku mahame ya demokarasi ibikiri hasi cyane mu kuyubahiriza ndetse harimo na leta zikirangwa n'ubutegetsi bw'igitugu ubushakashatsi kuri demokarasi bukorwa n'ikigo Freedom House cy'i Washington bugaragaza ko ibihugu mirongo irindwi na birindwi muri ibyo bigaragaramo ubwisanzure busesuye cyangwa se biri ku rwego rwuzuye mu kubahiriza amahame ya demokarasi mirongo itatu na kimwe byo bigaragara nk'ibiyubahiriza mu buryo bw'igice hakaza n'ibindi bitatu bitayubahiriza namba ibyo bitatu bifatwa nk'ibitubahiriza amahame ya demokarasi birimo Iraki Angola na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Xi Jinping w'Ubushinwa na Vladimir Putin w'Uburusiya ntibatumiwe nubwo iyi nama atari umwanya wo guhuza isi hagamijwe kurwanya Uburusiya cyangwa Ubushinwa ariko kandi ni n'umwanya mwiza kuri bwana Joe Biden wo kwegeranya ubufasha mu guhangana n'icyo abona nk'uruhare ibyo bihugu bigira mu gutiza umurindi ubutegetsi bw'igitugu Madame Stacy Godard ati guhuriza hamwe ibihugu bigendera ku mahame ya demokarasi ni bumwe mu buryo bwo kwifashisha mu guca umurongo hagati ya leta zunze ubumwe za amerika n'abanywanyi bayo ndetse n'uburusiya n'ubushinwa no kugerageza gukangurira ibyo bihugu guhitamo uruhande gusa bidatunguranye ibyo ntabwo bigaragara neza ku bihugu nka korea y'epfo ibihugu nk'ubudage bishingira cyane ku bucuruzi bikorana n'ubushinwa mu iterambere ry'ubukungu bwabyo ku bwa bwana Li Yucheng minisitiri w'ububanyi n'amahanga wungirije w'ubushinwa iyi nama izabangamira ubufatanye bwari busanzwe hagati y'ibihugu n'iyo ibihugu by'abazungu mu byiciro binyuranye byishyiramo byita ibindi ko bigendera kuri demokarasi cyangwa bitayigenderaho bigatunga agatoki imitegekere ya demokarasi y'ibindi bihugu by'umwihariko ubushinwa bwarakajwe cyane n'itumirwa rya tayiwani muri iyi nama bwo bufatikikirwa nk'intara yabwo ishaka kubwiyonkoraho muri iyi nama abakuru b'ibihugu bazashishikarizwa gutangaza ingamba zinyuranye zigamije kwimakaza demokarasi icyakora ntabwo bizwi neza niba izo zizashyirwa mu ngiro ku bwa bwana steven ferstein ibyo birashimangira uburyo amerika igitsimbaraye ku iyubahirizwa ry'amahame ya demokarasi icyakora ku rundi ruhande hakaba abakomeza kwibaza niba koko amerika ikwiye kwakira iyi nama kuri demokarasi ugushidikanya kwabo bagushingira ku gitero cyagabwe mu kwa mbere k'uyu mwaka ku ngoro y'inteko nshingamategeko capitol n'abashyigikiwe ari perezida donald trump bashaka kuburizamo ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yari amaze gutakaza ubutegetsi bwa perezida joe biden wa amerika buvuga ko ari ubwo bushobozi bwo kwemera inenge no guhangana nazo mu buryo bunyuze mu mucyo ingufu z'umwihariko ku bihugu bigendera kuri demokarasi iyo nama igamije kugaragaza radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda burya umuziki ufasha mu buvuzi bw'indwara zitandukanye mugenzi wacu eugene mukankusi arabiganiraho n'inzobere zikoresha ubu buryo bwitwa mu cyongereza music therapy mu mirimo yabo ya buri munsi ni muganga albert nzayisenga umuhanga mu kubaga amagufa akaba na perezida wa korari do kigali ari i kigali mu rwanda na muganga alfred ngirababyeyi inzobere mu buvuzi bw'indwara zo mu mutwe ari geneve mu busuwisi iyo bavuze music therapy umuntu yumva iki dr ngirababyeyi ku ikubitiro umuntu yumve ko umuziki hashize imyaka myinshi ukoreshwa nk'uburyo bumwe bwo kwita ku barwayi bafite ibibazo bitandukanye muri domene zose ku bibazo bitandukanye by'ubuzima bw'abantu kubera ko umuziki injyana y'umuziki cyangwa se amajwi y'umuziki abasha kwigiramo ubushobozi bwo gutuma abantu ugera ku mitima bwite y'abantu mu mitima y'abantu bwite hanyuma igatuma babasha babasha gushora muri bo imihangayiko cyangwa se imibabaro cyangwa se imbamutima cyangwa se amarangamutima atari meza aba ababundikiye muri bo agatuma ubuzima bwabo butamera neza umuziki rero haba mu njyana cyangwa se amajwi hashize imyaka myinshi bikoreshwa twebwe tuba mu buzima bwo mu mutwe birakoreshwa cyane ariko umuziki ukoreshwa no mu zindi nzego zitandukanye kubera kubera ayo mageza wifitemo yo gutuma umuntu abasha gushora muri we akababaro abumva igifaransa bumve souffrance ko ariyo nise ububabare hanyuma n'amarangamutima mabi ashobora kuba arimo atuma ubuzima bw'umuntu butagenda neza mu gihe runaka muri ubwo buryo rero ubwo buryo muvuze bwarakoreshejwe koko kuva kera Ah, mfashe n'urugero no mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na gatanu dusanga ko ah, departoma ya leta zunze ubumwe za amerika yari ishinzwe ingabo yabwifashishije uh, ku basirikare bari bavuye ku rugamba mu ntambara ya kabiri byabafashije kwijajara ubwo bari bari mu bitaro bya gisirikare aho bavurirwaga ah, bagororwa n'ingingo kandi byabafashije no mu buryo bwo kwidagadura ndavuga kugira ngo yenda babashe no kwibu- kwibagirwa ububabare n'ibyo bari bamaze kunyuramo nk'uko mubidusobanuriye ubwo rero reka noneho dukomeze ikiganiro mm, tuvugana na muganga nzayisenga nka perezida wa korali umuziki nk'uwo korali yanyu irawukoresha nawo abawushaka bawugeraho gute Eh, uwo muzika nk'uko muvuga ni muzika wa gihanga kandi ufite uburyo wanditse uburyo u- u- ufite ubuhanga bwinshi cyane Eh, nyamara ariko eh, nk'uko umuganga arutazi yabisobanuraga ntabwo gusa bishingiye mu majwi ahubwo bishingiye no mu magambo akoze indirimbo ubutumwa burimo imbamutima uririmba aririmbana akoresha bityo zikabasha kugera nanone ku mutima w'uwumva uwo muzika Eh, kuri twebwe rero nka kohanziyo kigali tumaze kubibona mu bakunzi bacu ko iyo turi kuririmba nyine tubasha gukora ku mbamutima zabo kubera uburyohe bw'amajwi y'abaririmbyi eh, uburyo amagambo yanditse mu ndirimbo ahumuriza cyane cyane ko akenshi kugira ngo mu kiliziya ho tuba dufite indirimbo z'amagambo yo muri bibiliya amagambo y'imana burya akenshi agamije guhumuriza nyine ubwo tuba twinjiye muri muri terapi cyangwa se mu kuvura umutima w'abantu mu gusenga kundi no kumva eh, umutima ugize kwijagara nk'uko wabivuze nawe bakavoma nyine muri uwo muzika amagambo aba ari mu mutima kandi noneho abatera imbaraga eh, zo kuba bakwiteza n'imbere Ni muri ibyo byose twumva tuba turi kujya muri iyo njyana eh, byafashije cyane abantu mu- mu gihe cya- cya guma mu rugo abakunzi bacu hari ukuntu bagiye batugezaho feedback cyangwa se batuhaga amakuru y'uko indirimbo bumvishe za korali muri kigali zabageragaho bazirebeye ku rubuga rwacu eh, zagiye zibafasha gushira agahinda kumva bataribonye badafite irungu kugira umutima mwiza mu ngo aho bari bari n'abana ne- mu miryango ni ni muri urwo rwego tubikoramo ariko ntabwo mu by'ukuri turatangira gukora indirimbo zitiriwe nyirizina kuvura ariko ni icyerekezo dufite kandi twumva tuzageraho iyo umuntu yarushye cyane nko mu mutwe ufata uriko urakora nk'ubuzi bwinshi nyine ugacoka uriko urumviriza umuziki hari icyo wagufasha birafasha cyane kumva umuziki ufata akanya umuntu akumva umuziki bimugaruramo imbaraga imbaraga zi- zituma yongera kwishakamo ibindi bisubizo ubu- ubundi buryo bwo kongera gukomeza gukora akazi ke hanyuma ndetse kumva umuziki uku kwicara hamwe agaturiza hamwe bikazamura nanone ubundi bubasha yifitemo bwo kuguma kuba konsantere ku kazi ke ku- kuguma kuba yerekeje roho ye n'ubwenge bwe n'ubuhanga bwe ku byo yakoraga ndetse no kongera ku- bikamufasha no kutatakaza kutibagirwa la memoire rwa ko umuntu wari uri mu, mu kazi akaba ananiwe kwicara ku muziki biratuma eh, nanone yongera gu- gushyira ubwenge ku gihe akibuza ku- kugira ibyo yibagirwa muri memoire de travail A- ariko icyo gihe ni ku muntu wumva umuziki hari n'abandi umuziki nanone ukoreshwa mu bundi buryo ku buryo active gukora umuziki Bon, njyewe ndi umunyamuziki ndirimo muri korali zo kigali nayibarimo igihe kinini hashize imyaka hafi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe ubu iyo naniwe u- ushobora no gukora umuziki mu buryo buri active ni uko wagiye warinjye ugiye gukora umuziki ntabwo arimo ku- kuvuga ngo tuzakore setting tuvuge ngo abantu baza kwivuza dukoresheje umuziki ahubwo n'abakora umuziki urabavura kuko ni uburyo ni uburyo bwo bwo no kuvuga kwi- ku- expression de soi donc uburyo bwo kwivuga uburyo bwo kwiyerekana uko uri uburyo bwo ku- kugaragariza abantu uko umeze amarangamutima yawe uburyo bwo kugaragaza ibi kurimo ibyo rero bituma bizamura icyo ndi bwite self esteem cyangwa se agaciro umuntu yiha nabyo biravura ubwabyo hanyuma n'uwumva mu- umuziki nawe bikamugaruramo imbaraga bika- bikamugarura gutuza akongera akareba akisubiramo akareba akongera agahagurukana umurego akongera agakomeza akazi ke nabyo birafasha ndetse no kurinda stress umuziki urayirinda hari indirimbo zinatuma uruhuka zibaho indirimbo zituma umuntu ananaruhuka n'ubugugare yari afite mu mubiri bukagabanuka akongera akaruhuka akongera agatuza akiyoroshya akongera agasubiramo imbaraga umuziki ushobora gutuma ndetse akababaro umuntu yari afite kagenda ndavuga nka durere ububabare lisansi ya durere ububabare bw'umubiri umuziki urawumva aho bitewe n'ubwoko wahisemo nabwo bukagenda ukongera ukaza gusubira ku kazi ububabare bwagabanutse ndetse ushobora no kuba ububabare bw'umutima ukumva amarangamutima agiye hasi ukumva urababaye wenda umuntu akubabaje wenda umuntu akubwiye nabi nabwo wakwicara ukumva umuziki bitewe n'ubwoko bw'umuziki uhisemo nabwo ukongera ukigiramo icyizere ukongera kugiramo ubumuntu ubuzima buhagaze bw'impagarike ukongera ugasubira mu mirimo yawe nta kibazo ufite ye uh, ikiganiro cyacu rero kiravuga uburyo bwo kuvura cyangwa se kurinda umubiri hifashishijwe umuziki dr nzayisenga mu, mufite abana haba muri korali haba mu bitaro muyobora abo bana nabo hari uburyo mubafashisha umuziki cyangwa ni ibintu mushobora kuba muteganya by'ukuri abana tugira nk'uko twanabiganira mu gihe cyashize abenshi muri bo ni abana baba baragize ibibazo mu kuvuka cyangwa se mu burwayi bakiri bato ku buryo bashobora kuba bamwe muri bo bafite ubushobozi bwo gutekereza bwo kuvuga butateye imbere cyane kuvuga ni ikibazo no kwibuka cyangwa se kugira konsantarasiyo cyangwa se guhagarara mu bintu ukabigumamo ari ikibazo iyo porogaramu twe turayifite buriya mu byo dukora usibye kubavura kubagorora ingingo kubakorera operasiyo kubabaga tunagira igihe cyo kubigisha kuririmba bakaririmbana icyarimwe zaba indirimbo z'imana zaba indirimbo z'abahanzi cyane cyane abajene bagezweho muri iki gihe bituma abo bana batangira nyine kugira injyana mu kuvuga kwarekikira amagambo kuvuga neza amagambo batayarya kuko umuzika nyine wigisha kwiruka no kugendera ku njyana ibyo bintu ntabwo byasigaye inyuma turabikora cyane rwose kandi noneho na esiperanse cyangwa se ibyo tuzi nk'ingero zifatika umuzika udufashamo kugira ngo urabizi ko ndi umuganga uvura mbaga ndi umushirije iyo tugiye gukora operasiyo yaba abana yaba abakuru kenshi tubabaza akaririmbo bakunda bakaba bamutera ikinya ariko kumva iyo yatewe ikinya kidasinziriza umubiri wose hari uko byatwishyuriramo akaririmbo ubwo umuntu utari muri gahunda yo muri shami operatwari cyangwa se hamwe hazenguruka aho dukorera igikorwa cyo kubaga akaba yashyiramo akazika umurwayi rwose akorerwa operasiyo yumva atuje yumva ari muri gahunda neza ibyo rero cyane cyane ko tugira n'abakuru abakuru bo abakecuru bishakira indirimbo z'imana bashyira niyo bashaka ni ikintu umuzika ntabwo nakubwira uko uko mufata uradufasha cyane mu mirimo wacu rwose ku buryo butangaje ntabwo rero twawibagirwa imirimo yacu tuwushyiramo cyane rwose dogiteri ngira ababyeyi aho muri mukoresha imiziki itandukanye nagira ngo mutubwire muri makeya ubwoko bw'indirimbo mukoresha muhitamo gute kugira ngo mumenye gurupe iyi n'iyi aho mukoresha indirimbo runaka mubigenza gute turabanza tukamenya buri murwayi ibibazo afite nibyo dushaka gukora niba dushaka nk'abarwayi kubafasha wenda abafite stress cyangwa abafite ibibazo byo guha umurongo stress gestion du stress icyo gihe tukaza gushakisha mu ndirimbo zituje zibafasha kugaruka muri bo bagatekereza ku marangamutima yabo bakajya muri ukabaha situwasiyo ugahitamo indirimbo zituje nka gutyo bashobora kuba hari n'abarwayi wenda bafite ibibazo wenda bya depresiyo ibintu nk'ibyo ngibyo depresiyo byite nk'agahinda gakabije cyangwa se agahinda kayongoreza ubugingo niko nkunda kukita gewe bariya bakaza kuba bakeneye indirimbo wenda zifite ritime hano ufite nka gurupe twita jembe jembe dukoresha ritime gusa tuzana ingoma bakiga kuvuza ingoma ritime runaka turi bugenze rero gusa mukavuza ingoma gusa ikiba kigambiriweho ni ukuvuga ngo abantu bararandaga tugiye gukoresha ritime tubashyire muri ritime ritime gusa turazana tamutamu hanyuma buri muntu avuze ritime turebe ko ashobora gukukira ritime uko ahumeka n'uko avuza ritime muri rusange iyo nkora za indikasiyo ubwoko bw'umuziki bijyana n'umurwayi n'ibibazo afite noneho tukagerageza kureba batatu bane benda kuba bafite ibibazo bimwe tukabahitiramo ubwoko bw'indirimbo turi bucurange abandi benda kuba bafite ibibazo bimwe babiri batatu tukaba wenda bamwe bakajya tugakoresha ritime wenda abandi tugakoresha indimu wenda ziri bubakangure kurushaho ibintu nk'ibyo dogiteri nzayisenga umwanzura mugire izindi nama mutanga nk'uko yagize abantu bakwiye kujya bumva imizika kenshi mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu aya makuru ndi ahangaha ahumurije mbashimiye rwose ko mwayakurikiye mukomeze mugubwe neza na gahunda za radiyo yanyu ijwi rya amerika mugire umugoroba mwiza murakarama
ijwi rya amerika ijwi rya amerika